murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muteze amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatanu muri kumwe na frederica nkundikije na eugenie mukankuse nanjye ndabaramukije aho muri hose mukomeze kugira ikaze ku biganiro byanyu
mu gihe dushobora kugera ku munota wa nyuma tukavuga ati turabona ubushobozi butageze neza ubwo tuziha igihe cyabyo twavuga ko dushobora kwiyambaza banki banki zirahari nyinshi cyane twumva zishobora kuba zadufasha abanyarwanda basanzwe batanga amaturo mu kiliziya bagafasha abapasitori bafasha amakipe bafana simbona impamvu noneho umuntu ubakorera imishinga yo gutera imbere umushinga wo gugumana igihugu kiri mu mahoro ubutegetsi bugakomera simbona impamvu batamufasha abo ni frank habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na philippe mpayimana umukandida wigenga bombi batangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda basobanura rero aho bashobora kuzakura amafaranga yo kwiyamamaza
amakuru tuba tubashikiriza mu kanya abasirikare b'igihugu cya somaliya barashe ku bwato bwari bushiriye ibikoresho hamwe n'ibifungurwa bagwanyi banyuruje ubwato
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagejeje ingengo y'imari y'igihugu kuri kongere y'amerika
mu gihugu cy'ubufaransa ikete ritezwemo bombe ryaturikiye ku biro by'ikigega mpuzamakungu fmi
izo nkuru turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa amerika donald trump yashyize ahagaragara ingengo y'imari y'igihugu yiswe america first bivuga amerika mbere na mbere iyo ngengo y'imari izongera cyane amafaranga akoreshwa mu gisirikare kandi igabanye cyane ibindi byashyirwagamo amafaranga muri ibyo harimo imfashanyo y'amafaranga y'ibigo ku bihugu by'amahanga n'ibigo binyuzwamo aya mafaranga ejo kuwa gatatu mu ibaruwa yagejeje kuri kongere perezida trump yavuze ko iyo ngengo y'imari igamije ko umutekano w'abantu bacu uba ikintu cya mbere cyitaweho kubera ko nta mutekano nta busugire bushoboka kubaho ibyo nibyo bikubiye mu ibaruwa niko ibivuga rero ingengo y'imari ikaba iteganya kongera kuri mirongo itanu na kane ku ijana amafaranga akoreshwa mu gisirikari no guhagarika porogaramu zitari iza gisirikare izo zirimo iy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi no gufasha abasekombata bari mu kiruhuko cy'izabukuru Trump muri iyo baruwa ye kuri kongere yagize ati guhitamo ntibizoroha dufite ibintu byinshi twasubitse igihe kirekire mu gihugu cya somaliya naho abantu babiri bo mu gisagara cya habo bakomeretse uyu munsi ku wa kane igihe abasirikare bo mu rwego rwa nevi barwanira mu mazi batana mu mitwe n'abantu bari mu bwato bwari bushiriye ibikoresho hamwe n'ibifungurwa abandi bari mu bwato banyuruje ku nkengera y'ibahari abantu babyiboneye babwiye iradiyo ijwi ry'amerika ko abasirikare b'igihugu cya somaliya mu ntara portland barwanira mu mazi bafashe ubwato bavuga ko bwari bushiriye ibikoresho abagwanyi bafashe ubwato bwite bwitwa aris burimo abantu cumi na batatu hamwe n'abadereva babwo umunani bava mu gihugu cya sri lanka ayo makuru avuga ko ivyo vyabereye hafi y'inkengera y'ibahari kandi ko abakomeretse bose bakomeretse bari ku butaka imbere y'aho umutetsi ajejwe uruja n'uruza mu ibahari yari yatangaje ko ba nyene ubwato bwafashwe bashoboye kuvugana n'abari muri ubwo bwato bakaba rero batangaje ko abari muri ubwo bwato bwafashwe bose bameze neza abategetsi bo mu ntara ya portland batangaje ko barungitse intumwa hamwe n'abapolisi mu kibanza kirimo urwo ruhagarara kugira ngo batore inyishu hakoreshejwe inzira y'amahoro tuve muri somaliya tugaruke inaha muri leta zunze ubumwe za amerika inkiko ebyiri z'igihugu zatanze itegeko ry'igihe gito rihagarika iteka rya kabiri rya perezida donald trump rigabanya umubare w'abantu bagomba kwinjira mu gihugu umucamanza wo muri leta ya hawaii yahagaritse iteka rya mbere n'irya kabiri rya perezida donald trump ribuza impunzi kwinjira mu gihugu n'iteka ribuza viza nshya ku bantu baturuka mu bihugu bitandatu umucamanza w'igihugu muri leta ya maryland nawe kuri uyu wa kane yagarutse ku gice cy'iryo tegeko kijyana na viza gusa ntacyo yakoze kuri porogaramu y'impunzi ubuyobozi bwa Trump buvuga ko iteka rya perezida rikenewe mu kurinda igihugu iterabwoba ku bw'iryo teka nta mpunzi yemerewe kwinjira muri amerika igihe cy'amezi ane rihagarika kandi viza y'igihe cy'amezi atatu ku bantu baturuka mu bihugu bya irani siriya yemeni libiya somaliya na sudani iryo teka rivuguruye ryagarutsweho rihagaritswe rero ryagombaga gutangira kubahirizwa kuri uyu wa kane
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika amakuru yacu arabandanya umuntu umwe yakomeretse uyu munsi kuwa kane igihe ikete yatezwemo bombe ryaturika ku biro mpuzamakungu fmi i paris mu gihugu cy'ubufaransa nta bintu byinshi byahononekariye kandi abapolisi baciye bihuta mu gukura abakozi muri iyo nyubakwa baca baracungera umutekano w'iyo nyubakwa hamwe n'imicungararo yayo umuyobozi w'ikiganiro mpuzamakungu fmi christine lagarde yavuze ko icyo gitero cyakozwe n'imburakimazi zijujukiye ubwicanyi icyo gitero kibaye umunsi umwe inyuma yaho ku bushikanganji bw'igihugu c'ubudagi bujejwe ubutunzi haturikiye ikindi kintu cari carungitswe muri poste gushika ubu ntibiramenyekana niba hari ikintu ivyo bitero bibiri bisangiye igihugu c'ubufaransa kimaze imyaka ibiri carafashe ingingo zo mu bihe bigoye igihugu inyuma yaho giterewe inshuro zitari nke n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste ukora ibitero by'iterabwoba umukozi wo muri australia w'umuryango utanga imfashanyo washimutiwe muri afghanistan mu kwezi kwa cumi na kumwe yararekuwe najib danish wungirije umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu wa afghanistan yemeje ko uwo mugore yarekuwe ku wa mbere i kabul deparitoma ishinzwe ububanyi n'amahanga n'ubuhahirane ya australia yasohoye itangazo ibyemeza yagize iti turashimira ubuyobozi bwa afghanistan ku nkunga n'ubufasha bwayo ryakomeje rigira riti umuryango we wakiriye neza kugaruka kwe kandi urasaba ibitangazamakuru kubaha ubuzima bwabo rikabaha akanya ko kwiherera uwo mugore yatwawe ashyizweho imbunda ku gahanga mu bice bya kaburu yaba ambasade ya australia yaba guverinoma ya afghanistan nta wagize ibisobanuro atanga ku buryo n'impamvu uwo mugore yarekuwe undi munya australia porofeseri muri kaminuza american university of afghanistan aracyagizwe ingwate hamwe na mugenzi we w'umunyamerika bombi bashimutiwe i kaburu mu kwezi kwa munani mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu inshuti mukurikiye radiyo ijwi rya amerika tubibutse ko tubagezaho ibiganiro byacu kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudushikira kuri twitter na radiyo yacu ubu naho ni umwanya w'amakuru avugwa mu ntara turi kumwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirika neza akaba agiye kutubwira cyane cyane ku makuru yatangajwe twari twabahaye mu kanya gaheze masaha aheze igihe twavuga ko hariho abanyeshuri bo muri kaminuza bahagaritswe n'ubutungane mu burundi eroge rero wirika neza agiye kutubwira ukuntu byifashe muri iki gihe eroge muriwe neza
amahoro neza fredi amahoro abo banyeshuri ubu bifashe gute baracapfunzwe ibintu byifashe gute
abanyeshuri bose uko ari batanu rero kwedi barekuwe kuri uwo mugoroba ntugiye kuvugana n'umwe muri bo bakaba bose bidegenza nk'uko yabinyemereye yambwiye ko amasaha bamaze bari bayamaze mu busho bw'iperereza ry'uburundi bakaba babagijwe n'abaopegi hanyuma barafata bimwe bita peve kandi abanyeshuri ubwo twavuganye yambwiye yuko barafunguriye kandi ataba bariye urwara ivyo bivuga ko abanyeshuri bambitswe izera ku birego byose canke ivyaha bariko baragirizwa
novuga ngo bambitswe izera kuko mu byo bagirijwe ngo bagirwe cane ko aribo bari ku isonga ry'abanyeshuri bandi bariko bashaka kwanka iyi ngingo nshasha ya leta iheruka gusinywa n'umukuru w'igihugu yuko ubu yagafashanyo bose abanyeshuri bagahabwa nk'ingwate bazoriha bihushanye n'uko kare bahora bagahabwa ku buntu ubwo rero nibyo bagirijwe cyane kandi n'ubundi uwo twavuganye yambwiye ko bahawe gasopo kuko ngo bababwira bati turazi ko muri ku isonga ni ngubu mukoresha mu kubyankisha abanyeshuri barizo mujya gukoresha mu kubibumbisha ati kandi banadufotoye batubwira ko aho duca hose ibyo ari byo byose tuzwi abo banyeshuri basubiye inyuma bemeye ko batazosubira gusaba ibyo bari barasaba mu kanya gatoya cyane rwose
abanyeshuri icyo ntacyo banyishyuye ko ariko nabibutsa yuko ku muhingamo abanyeshuri muri enesi hamwe na kaminuza y'uburundi bari bahagaritse ibyigwa urakoze iroje kuri ayo makuru mashasha muduhaye
urakoze nawe fegi
tujya noneho mu rwanda hasigaye amezi atatu gusa ngo mu rwanda batangire ibikorwa byo kwamamaza no kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bamwe mu barangije gutangaza ko bazahatanira uyu mwanya baravuga ko bafite ibibazo by'ubushobozi buke mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda hadufite inkuru mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya amerika bamaze gutangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe muri uyu mwaka bavuze ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'ubushobozi mu mirimo y'ibikorwa byo kwiyamamaza izatangira mu kwezi kwa karindwi abo ni bwana frank habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na bwana philippe mpayimana uzaba umukandida wigenga duhereye kuri bwana habineza wa democratic green party yabwiye ijwi rya amerika ko ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ishyaka rye riteganya ingengo y'imari ingana n'akayabo ka miliyoni ebyiri z'amadolari y'amerika ni ukuvuga saga miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u rwanda ku ruhande rumwe aravuga ko nk'ishyaka kugeza ubu rihagaze neza ariko ntashidikanya ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeye yatwemereye ko hari itsinda ry'abarwanashyaka ryatanze igitekerezo ko ku mwuzo wa nyuma nibabona amafaranga bazishakamo adahagije bazagana banki ikabaha inguzanyo turabiteganya ntabwo turabyigaho neza ngo tubinonosore ariko uh, ni igitekerezo cyaje kivuga ati mu gihe dushobora kugera ku munota wa nyuma tukavuga ati turabona ubushobozi butageze neza ubwo tuziha igihe cyabyo twavuga ko dushobora kwiyambaza banki banki zirahari nyinshi cyane twumva zishobora kuba zadufasha bafite ukuntu ba porosediri twinsara nabo twabajije abakora muri banki batubwira ati biroroshye cyane ati ubundi utwara lisite y'abarwanashyaka bishyura ukayerekana uko bishyura noneho mu kumvikana banki igihe muzayishyura niba ari mu myaka ibiri cyangwa itatu niba ari itanu cyane iyo mwavuye imyaka irindwi banki yawe amafaranga yabaha mukumvikana kugira ngo muzajya muyishyura mu yandi magambo ni ibintu bibasaba ubushobozi buhambaye biragoye nyine urumva kugira ngo ubone amafaranga yo kwiyamamaza cyane cyane ko inzira zose zifunzwe biragoye nyine ni ibintu bitoroshye ariko hari ubushake ibintu byose birashoboka umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yasobanuriye ijwi rya amerika ko urutonde rw'abarwanashyaka rugaragaza uburyo bishyura imisanzu arirwo ruzafatwa nk'ingwate muri banki ariko nanone ko binashobotse abarwanashyaka batanga imitungo yabo nk'ingwate irimo itimukanwa nk'amazu kuri bwana philippe mpayimana waje uyu mwaka akubutse mu bufaransa ubushobozi abuhanza bazashyigikira imigabo n'imigambi ye abanyarwanda basanzwe batanga amaturo mu kiliziya bagafasha abapasitori bafasha amakipe bafana simbona impamvu noneho umuntu ubakorera imishinga yo gutera imbere umushinga wo kugumana igihugu kiri mu mahoro ubutegetsi bugakomera simbona impamvu batamufasha ni igihe cyo kugira ngo bamenye ko ubutegetsi ntabwo buturuka hanze ntabwo buturuka mu ntwaro ubutegetsi ntibuturuka mu bandi bantu ubutegetsi buturuka mu baturage ubwabo ibyo rero ni byiza ko babyumva bakumva ko bashobora gukumpa umusanzu kuba kugeza ubu ababitegura kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakigaragaza ko nta bushobozi bafite se nta bashobora kuzabacishamo ijisho bakabatakariza icyizere ni ikibazo ijwi rya amerika yabajije buri ruhande rwitegura gutegeka u rwanda bwana habineza ati niba se shaka ritafite bizinesi ritacuruza twarasabye ko leta itanga amafaranga amafaranga mbere y'amatora murabizi ko twabisabye umwaka ushize leta ikabyanga twarasabye yuko leta yorohereza amashaka kugira ngo abe yabona inkunga yava muri za ONG hano cyangwa se mu masosiyete cyangwa se no hanze leta ikabyanga inzira zose zarafunzwe nonse abantu bumva ko abantu babigenza gute ni ukuvuga ngo inzira zose zo kubona amafaranga zarafunzwe byaranze ni ukuvuga ngo nta yindi nzira iba isigaye uretse kujya muri banki nta yindi ni ukuvuga ngo umuntu waza guseka yaba natazi ibyo arimo guseka kuko inzira zose zirafunzwe naho ubwana mpayimana uziyamamaza ku giti cye avuga ko abanyarwanda bakwiye kumenya uko n'ahandi bigenda dufashe nko muri amerika hari umukandida witwa barack obama yamaze gutangaza gahunda ye abishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu baratangira bishyira hamwe baramushyigikira rwose bakavamo akajya ahandi nta n'ifaranga na rimwe yashyizemo birumvikana ko uwamusimbuye we yari afite amafaranga menshi we ahubwo yarababwiye bati ntimwirirwe mugira n'ifaranga na rimwe mushyiramo twe rero mu rwanda dushobora dushobora guhitamo tukavuga duti ese dufashe umuntu ufite amamiliyoni ese dufashe ufite amamiliyari ese dufashe ufite ibitekerezo byiza icyo gihe ntabwo rwose ari ugusabiriza ni ukugira ngo uyu mushinga nkugire uwabo bavuge bati reka koko tumushyire juru tugendane n'ibyo yifuza kutugezaho magingo aya mu mashyaka cumi na rimwe yemerewe gukorera mu rwanda abiri niyo yamaze gutangaza abakandida bazayahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ni perezida w'u rwanda paul kagame ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi na bwana frank habineza nawe ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida kagame ayandi icyenda aracyaryumyeho naho umukandida wigenga waracyari bwana philippe mpayimana gusa biteganijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aribwo kandidatire z'abemerewe zizagezwa kuri komisiyo y'amatora baba abakandida bigenga ndetse n'amashyaka babona inkunga mu gihe bagejeje kuri gatanu ku ijana by'amajwi mu matora niwo murongo ya komisiyo y'amatora kandi kugeza ubu amategeko ntiyemerera amashyaka kugira inkunga yakira ziturutse mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se mu yandi masosiyete akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda abagize inteko ishinga amategeko b'umuryango wa afurika y'uburasirazuba barangije inama bakoreraga mu rwanda ibyumweru bibiri badatoye itegeko rica amasashi yangiza ibidukikije mu bihugu bigize uwo muryango w'iburasirazuba inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asumuta kaboye iyi ngingo niyo yakuruye impaka cyane hagati y'abagize inteko ishinga amategeko b'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bari mu nama ya gatanu yaberaga i kigali itegeko ryo guca ibikoresho bya purasitike ryari riri ku murongo w'amategeko azigirwa mu nama i kigali ariko abadepite bagize umuryango wa afurika y'uburasirazuba basoje imirimo yabo i kigali iryo tegeko ridatowe humvikanye impaka zitigeze zigera ku mwanzuro abadepite banyuranye bagaragaje ko bashyigikiye icibwa ry'amasashi ariko igihugu cya tanzania kigaragaza ko kitaratangaza aho gihagaze kuri iri tegeko kandi cyarahawe umwanya nk'ibindi bihugu bigize uyu muryango Martin Ngoga avuga ko kuba igihugu kimwe muri bitanu bigize Afurika y'Iburasirazuba aricyo cyaciye amasashi bigitera ingorane mu gihe igihugu kimwe muri bitanu cyangwa bitandatu cyamaze guca amashashi abandi bakiyakoresha uretse n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu e, ku bidukikije ariko no mu rwego rw'ubucuruzi e, iyo abacuruzi bamwe mu karere bemerewe gukoresha amashashi abandi batabyemerewe bivuga yuko nta buringanire buba buhari mu isoko rusange duhuriyeho twese hari abo biba bibangamiye abandi bikabaha inyungu ariko harimo impaka nyinshi hari abavuga yuko inganda zikora amashashi zatanze akazi hari abavuga yuko hashobora kubaho ubundi buryo bwo kuyakoresha ariko ntibigire ingaruka ku bidukikije ibyo byose nibyo uyu mushinga uriho usuzuma n'izo mpaka usibye igihugu cya tanzania kitaragaragaza aho gihagaze kuri iri tegeko ihuriro ry'abikorera cyane cyane bo muri ibyo bihugu bya tanzania na kenya nabo ntibashyigikira ko iri tegeko ryatorwa rikava mu nzira bari basabye ko bongererwa igihe cyo kuganira kuri iri tegeko no kuritanga aho ibitekerezo gusa depite suzana nakawiki ukomoka mu gihugu cy'u uganda avuga ko umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bahitamo neza bagahitamo amafaranga cyangwa se ubuzima bw'abaturage bukomeza kwangizwa n'amasashi
is a catch 22 situation. But it is also a predicament. We have to make a decision. It's either we are choosing life the lives of the East Africans or we are choosing money.
aragira ati ndibanda kuri iki kibazo cy'amasashe hakwiye igisubizo vuba kandi vuba cyane muri iki gihe ariko tugomba gufata umwanzuro bitabaye ibyo twibaze niba igikwiye ari amafaranga cyangwa gukiza amagara y'abantu mu bihugu bitanu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba u rwanda nirwo rwonyine rwaciye amashashi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ariko ku bindi bihugu bihuriye muri uyu muryango wa afurika y'uburasirazuba ngo haracyari imbogamizi z'uko hakigaragara inganda zikora ibi bikoresho nk'izifitiye runini ubukungu bw'ibyo bihugu iri tegeko ngo rizongera gusuzumwa mu nama izahuza abadepite bagize umuryango wa afurika y'uburasirazuba izateranira arusha muri tanzania mu kwezi kwa gatanu asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta umunyamanga mukuru w'akarere gacamwo uruzi nile nile basin initiative aratera akamo ibihugu icumi bigize ako karere karimo harimwo uburundi n'u rwanda kwijukira kuvomera imirima kugira ngo ibyo bihugu bihangane n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe avuga ko akarere ka afurika y'ubuseruko uruzi nile rucamwo karimo inzuzi n'ibiyaga bikwiye kugira ngo ikibazo cy'uruzuba rutuma haduka inzara gitorerwe umuti yabivugiye yarusha muri tanzania kuri uyu munsi wa kane mu nama yo gukingira ibiva mu ruzi nile ni inkuru ya mugenzi wacu pierre clavera n'inkuru ibihugu cumi uruzi nile rucamwo nka byose nibyo mu karere ka afurika y'ubuseruko byinshi muri byo muri kino gihe bifite ikibazo cy'inzara yatumwe n'uruzuba rwatsi ari rwinshi bigatuma imirima iterera ku gihe inosa ntabana umunyamabanga mukuru w'akarere gacamwo urwo ruzi nile abona ko ibyo bihugu byari bikwiye kugira imigambi ikomeye yo gukoresha urwo ruzi mu kuvomera imirima birumvikana ko muri iki gihe usanga ihinduka ry'ikirere ryagize ingaruka ku migwire y'imvura n'igihe n'ibihe abahinzi basanzwe bamenyereye guhingaho ndetse n'imvura zikabura hakaza birasaba yuko abantu bashobora batekereza gukoresha amazi noneho kurusha uko bayatekerezaga mbere gusa icyo numva tukiriho inyuma kandi tugomba guteraho imbere ni uburyo bwo gukoresha aya mazi kuko aya mazi ni amazi asangiwe ntabwo uriya muntu wakwiye gutekereza ko ayajyana iwe akayakoresha gusa ahubwo kuyakoresha byo ni ngombwa ahubwo akayakoresha neza ku buryo twese adukwira nk'uko duhuriye kuri uru ruzi icyo umuryango ushobora gufasha ubwabyo ni nko gufasha mu gutegura iyo mishinga inyuranye hanyuma noneho ugafasha n'ibihugu rimwe na rimwe nk'iyo bigeze ko ibihugu bishyira bikora umushinga bihuriyeho aho nanone niho tuzama icyo gihe baba bakeneye undi muntu ubibafashamo akarere gacamo urwo ruzi nile gafite imigambi myinshi nk'uko bivugwa n'uwo munyamabanga mukuru ariko inzitizi zikaba uburyo ahamagarira ibihugu bigize ako karere biheranye intererano yabyo kwikubita gashi amafaranga yo gushyira mu mishinga bisaba yuko ubwabyo ibihugu bikwiye gutekereza yuko bikwiye kugira uruhare runini imfashanyo ivuye hanze akaza yunganira ariko atari umuntu arambirijeho gusa hari aho usanga hari bimwe bigira intege nke mu gutanga umusanzu navuga yuko hari nk'ibihugu bitatu bidatanga umusanzu neza naho ibindi byakomeza kuwutanga kandi n'ibyo bindi byagaragaje ubushake ko mu gihe cya vuba bizishyura ibirane byaba bifite buri gihugu cyose kiba gifite impamvu kibikora ndumva rero hanatari umwanya wo kuvuga ngo iki gihugu kirishyura cyangwa ikindi cyishyura iyindi ntambamyi ikomeye ihanze ako karere no guhungabanya inzuzi n'amashamba akikije uruzi nile inosa ntabana yongera ko ko n'intambara ziri mu bihugu bigize uwo muryango bitorohereza iterambere isuri ikomeje kuba nyinshi amashyamba aratemwa ibyo rero ni ikintu gikomeye buri gihugu gikwiye kwitaho byibura mu gice cy'uruzi kiri mu gihe mu gice cyacyo ikindi nacyo ni ihinduka ry'igihe rigenda rituma hatangira haboneka ibibazo by'ubwume ndetse cyangwa se imvura nanone zikaba nyinshi zikavamo imyuzure itwara abantu ku buryo rero haba hakenewe no muri sitarategi zacu zo kureba ukuntu hashyirwaho za politiki cyangwa za sitarategi kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo ibyo nabyo birumvikana yuko iyo umwe mu bo mu muryango arwaye cyangwa afite ibibazo umuryango wose nawe urarwara kwa gushyira hamwe gukorera hamwe ku bihugu muri iyi minsi muzi ko hari igihugu kimwe cya Egypt tutakoranaga cyasaga ntikivumbuye ariko hariho harakorwa ibishoboka kugira ngo nacyo kigaruke duhu umuryango wose wa niri ushobore gukomeza gukorera hamwe mu nama y'iminsi ibiri barimwo iyarusha muri tanzania abegwa n'ikibazo cyo gukingira ibiyaga n'inzuzi ziri mu karere k'ibiyaga binini basigura ko ako karere kari kikwije ariko ko abatwara ibihugu n'amaleta batarashira imbere gukoresha neza ibinyabuzima birimwo ku bw'abo bahinga ahubwo kenshi ibyo binyabuzima hamwe n'ubutare buhari biri mu bituma intambara ziguma rutavana ko muri icyo gice cya afurika pye clavine nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
Ahmad Ahmad ava mu gihugu ca Madagascar yatowe mu kibanza ca perezida w'ishirahamwe rikuru ry'umupira w'amaguru muri Afurika asubiriye Isa Hayatu ava mu gihugu ca Cameroon itorwa ryabereye mu gihugu ca Ethiopia mugenzi wacu Fidele Niyongabo turi kumwe ngaha muri studio yakwirikiranye itorwa rya Ahmad Ahmad Fidele mwiriwe neza mwiriwe e, e, Ahmad Ahmad ninde mutubwire uyu mutegetsi yatowe kugira ngo arongore iryo shirahamwe nkuko wari ubivuze Ahmad Ahmad akomoka mu gihugu ca Madagascar akaba yatowe uno munsi ku wa kane ya Addis Abeba muri Ethiopia Uh, ku majwi mirongo itatu nane uh, n'amajwi mirongo itatu nane ku majwi mirongo itanu nane asubiriye isa hayatu umunyakamerune yari amaze imyaka mirongo ibiri n'icyenda ayoboye iryo shirahamwe ni ukuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani ahmad afise imyaka mirongo itanu n'indwi muri iki gihe abaye umuyobozi w'ishyirahamwe kafu agira uw'indwi mu mateka y'iryo shyirahamwe imbere yaho yigeze kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru mu gihugu cyiwe cya madagascar yarigeze no kuba umumenyereza w'umupira w'amaguru mu mabanga yiwe mashasha yemeye guhindura ibintu mu ishyirahamwe kafu gushyiraho umuco mushasha ngo ugukurikiza amategeko ngenderwa ko iryo shyirahamwe no gukorera ahabona urashaka kutubwira abantu bariko barahiganwa nawe yahiganywe na isa hayatu we yaronse amajwi mirongo ibiri gusa muri iryo higanwa
itorwa ryiwe rivuze iki muri iryo shyirahamwe rifise insiguro nke uravye ukuntu ikiringo ca isa hayatu cagenze isaha yatuna umuntu yari amaze igihe kirekire cyane imyaka mirongo ibiri n'icyenda n'imyaka myinshi cyane yari kahiganirwa ikiringo kigira icumunani uh, mu byo isaha yatu yakoze hari ibyo ashimigwa ashimigwa kuba yarongereje igitigiri cy'imigwi nserukira y'igihugu yo muri afurika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu kwiyongera mu kuva ku bihugu bibiri gushika ku bihugu bitanu igihe igikombe cy'umupira w'amaguru cabera muri afurika y'epfo icyo gitigiri cyashitse ku bihugu bitandatu ikindi ashimigwa ko kandi yongeye eh, kandi atuma igitigiri cy'ibihugu vyo muri afurika bihiganirwa mu gikombe cy'ibihugu vyo muri afurika kiva ku bihugu munani gishika ku bihugu cumi na bitandatu gishasha rero cha Ahmad Hamad nuko yemeye guhindura ibintu muri iryo shirahamwe kafi mu kanya gatoya cyane rwose Ahmad Hamad mwavuze ko yakoze mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA wewe vyagenze gute turazi ko abategetsi benshi bo muri iryo shirahamwe bagirijwe ruswa we yarutsinze gute eh, ndagukosora gatoya wagombye kuvuga isaha yatu isaha yatuye umutegetsi akomeye cyane mu ishyirahamwe fifa ni umuntu yari yegeye cyane uh, sep blate yigeze kuyobora iryo shirahamwe uh, umuntu amaze igihe kirekire mu mashyirahamwe nk'ayo ntiyabura agatosi nivyo yaragirijwe ibyaha vya ruswa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yagirijwe ko yakibiturire mu matora yahaye amateleviziyo yo mu mahanga uburenganzira bwo kwerekana igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru mu gihugu ca afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yagirijwe kandi ko yakiye ibiturire byatanzwe n'abanyakata kugira baronke uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri urakoze fidela urakoze
inshuti z'ijwi ry'amerika tugiye kubasezeraho mu kanya kari imbere ariko twabasubiremo muri makeya amakuru twabagejejeho twabwiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yagejeje ingengo y'imari y'igihugu yiswe america first kuri kongere y'igihugu twabwiye kandi ko mu gihugu cya somaliya abantu babiri bo mu gisara cya habo bakomeretse uyu munsi ku wa kane igihe abasirikare bo mu rwego rwa nevi barwanira mu mazi batana mu mitwe n'abantu bari mu bwato bwari bushiriye ibikoresho hamwe n'ibifungurwa abandi bari mu bwato banyuruje ku nkengera y'ibahari inkiko ebyiri z'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika zatanze itegeko ry'igihe gito rihagarika iteka rya kabiri rya perezida donald trump rivuguruye rigabanya umubare w'abantu bagomba kwinjira mu gihugu umuntu umwe yakomeretse uyu munsi ku wa kane igihe ikete ryatezwemo bombe ryaturika ku biro by'ikigega mpuzamakungu fmi i paris mu gihugu cy'ubufaransa umukozi wo muri australia w'umuryango utanga imfashanyo washimutiwe muri afghanistan mu kwezi kwa cumi na kumwe yarekuwe na jibo danish wungirije umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya afghanistan yemeje ko uwo mugore yarekuwe ku wa mbere i kabul inshuti mwese mukundi radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara rimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkurikije na eugenia mukankusi tubashimire mwese kuba mukomeje rero gukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika tubifuriza amahoro y'imana mugira ibihe byiza